ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika itangariza washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu nayo i burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu karere ka kisoro ho muri uganda twumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu kiganiro dususuruke abo dusurukanye muri iki gitondo ndagira ngo ntangire mbifuriza noheli nziza ku bayizihiza ku batayizihiza nabo nkaba mbasuhuzanya indamutso y'urukundo ngira nti mugire amahoro y'imana banywanyi ba radiyo ijwi rya amerika n'ingegegeo cyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda ya dusuruke y'uyu munsi uyu munsi gahunda ya dusuruke turakira muri studio mirongo ine na kabiri hano ku ijwi rya amerika bamwe mu bakunzi bayo maze bageze intashyo za noheli n'umwaka mushya wa bibiri na makumyabiri na kabiri ku nshuti ndetse n'abavandimwe babo reka nanjye mboneraho ntangire nifuriza mwese mudahwema kudutega amatwi umunsi ku wundi noheli nziza kuri mwe ndetse no ku banyu wowe noheli isanze mu bihe bikomeye bitewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda gihangayikishije isi yose ndagira nti ihangane nta joro ridacya ibyiza biri imbere radiyo ijwi rya amerika irakuzirikana igihe cyose nawe rero ushaka kwifuriza umwaka mushya muhire abawe aho baherereye hose twandikire uduhe nimero yawe ya telefoni tuzaguhamagara maze ijwi ryawe ryumvikane hano ku ijwi rya amerika imeri yacu ni radiyo yacu voa gov cyangwa radiyo yacu arobaze voa akadomo gova twandikire rero maze ku bunani tuzasurukane twishimira umwaka mushya wa bibiri na makumyabiri na kabiri izo ngoma zinikije ni zo guhimbaza umunsi mukuru wa noheli akaba ari za korari ya kigali mu ndirimbo mwishime munezere abo barabanyura amatwi ba korari ya kigali ijwi rya amerika rikaba ribashimira cyane kudusangiza indirimbo zabo uyu munsi rero akaba ari uw'akarusho ku bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mu gihe dukomeje gusuruka rero reka nakire fideli ukiriho uherereye mu murenge wa nyarugenge akarere ka rwezamenyo mu rwanda fideli urahora akomeye turakomeye geza ku nshuti zawe ndetse n'abavandimwe intashyo ya noheli n'umwaka mushya tugiye gutangira mu minsi mike iri imbere mbere na mbere ndabanza kwifuriza umwaka mushya na noheli nziza radiyo yacu ikomeza kwitaho ndetse no kuduhuza n'abavandimwe bacu aho bari hirya no hino ku isi nkaba nsuhuza abari mu rwanda inshuti zanjye ziri mu rwanda i kigali harimo abo bita amamanifa nkaba nsuhuza bosi wanjye darida kuko kuri jetese nkasuhuza abavandimwe banjye bari igisenyi umukecuru n'umusaza nkasuhuza mama deji umuhungu wanjye nawe bari kumwe bifuriza noheli nziza n'umwaka mushya buhire wa bibiri na kabiri kandi imana ikomeze ibarinde murakoze urakoze cyane fideli ikiriho kwifuriza inshuti abavandimwe bawe noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire ubwo tuzagutumikira
murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza kandi turabashimiye cyane kuri serivisi dukomeza kudukorera muduhuza n'inshuti zacu murakoze cyane
mu majwi azira amakaraza korale voix des anges bati noheli nziza nimuze twese turirimbe noheli barakoze rero kudusurutsa kuri uyu munsi wa noheli reka rero mu mwanya olivier brandon kwizera nkaba namwakiriye ku murongo wa telefoni hano muri studio mirongo ine na kabiri y'ijwi ry'amerika olivier brandon uraho urakomeye ndaho ndakomeye ndashima imana tashya rero inshuti n'abavandimwe muri aka kanya dusurukiye uyu munsi yahariye abakunzi bayo ndumva nashimira imana mbere na mbere ariko kandi ndifuriza inshuti abavandimwe ndetse n'imiryango noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire mpereye ku mubyeyi wanjye bita musabye mariya siliviya bakunda kwita mama bonke ndetse n'abavandimwe banjye aribo dorukasi tuzamubona elizabeth masengesho eric dushimimana ndetse na munezero emmanuel uri kampala nkongera kandi kwifuriza umwaka mushya muhire ndetse na noheli nziza abaprodusa twagiye dukorana aribo produsa barinabe ndetse na produsa bakunda kwita masitapi ndongera kwifuza umwaka mushya muhire kandi imiryango yanjye iri ahantu hatandukanye abari i kigali abari rukumberi muri mu murenge wa mugesera ndetse n'ahandi hatandukanye cyane cyane n'inshuti zanjye ziri mu murenge wa mugesera aribo bazatorwa jean dodiye nahimana teogene n'abandi batandukanye cyane cyane abo twakoranye kuri kompasiyo rwa ijana na mirongo irindwi n'umunani imana ikomeze kubaha umugisha murakoze urakoze nawe olivier brendon kwizera naho ubutaha reka twumve indirimbo ihimbaza imana olivier brandon aherutse kudusangiza namushimira byimazeyo ko yazirikanye abakunzi badusuruke bakunda indirimbo zikoze mu njyana ihimbaza imana izwi cyane nka gospel reka tuyumve
akaga kaje naterwa imyambi imwe ikamfata ijoro rikubye Mm, mwami we caririwe nibuze nta nzira Mm, mm, numva ihumure dore ndaje kubera imana mu mababa yanjye ntiruzibera mu mahema yanjye mm, nibwo bwihisho mubisiza n'imisozi ndabutswe ikiganza mubisiza n'imisozi uwo yari olivier brandon kwizera mu ndirimbo ye yifuje ko twasangiza abakunzi badusuruke kuri uyu munsi wa noheli nshuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndabibutsa ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika itangariza i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi usibye kudukurikira kuri radiyo mwadukurikira no kuri interineti mukoresheje wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri facebook instagram ndetse na youtube mwakoresha radiyo yacu voa mushobora kandi kutwandikira kuri aderesi yacu ya imeri akaba ari radiyo yacu arobaze voa akadomo gov dusuruke ikaba ikomeje nk'uko nabivuze ntangira uyu munsi twawuhariye abakunzi bacu ku murongo wa telefoni reka nakire icon muzika maze atambutse ubutumwa bwe bwa noheli n'umwaka mushya icon muzika uraho neza yego muraho muraho mumeze neza turakomeye rwose nta kibazo ndaho yego murakoze cyane Ah, mbere na mbere ah, reka ntifurize noheli nziza n'umwaka mushya muhire wowe ubwa mbere unyakiriye ku ijwi rya amerika Ah, ndifuriza kandi ah, noheli nziza n'umwaka mushya abakunzi b'ijwi rya amerika ndetse n'abanyamakuru muri rusange bakora ku ijwi rya amerika kuko ni abantu dukunda mu buzima bwacu bwa buri munsi Ah, nkifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire um, umuryango wanjye uh, umuryango wanjye uherereye igicumbi nkifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire abavandimwe n'inshuti barimo uwitwa kadete uri aho n'ubundi muri amerika uwitwa nyiramutuzo ndetse n'izindi nshuti zanjye ziri hano i kigali kanombe Uh, harimo abitwa uwitwa salama harimo uwitwa sandrine claude nikeze Eh, ndetse n'abandi bantu bose eh, bakunda umuziki wanjye muri rusange reka twongere twumve kohale voix des anges mu ndirimbo yabo yitwa tera impundu twigine
Noeli, Noeli, Noeli, Noeli. Noeli, Noeli, Noeli. Noeli, Noeli, Noeli, Noeli. Noeli, Noeli, Noeli.
barakoze cyane korale voix des anges kudusurutsa mu ndirimbo bise terimundu twigine muri studio ku murongo wa telefone turi kumwe kandi na joseph sibomana reka nawe akomeze yifuriza inshuti n'abavandimwe noheli nziza n'umwaka mushya wa bibiri na makumyabiri na kabiri joseph sibomana uraho urakomeye Eh, muraho muraho Eh, murakoze ndifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire cyane cyane abakunzi b'ijwi rya amerika n'abanyamakuru mwese Eh, nkongera mwifuriza noheli nziza n'umwaka mushya famiye yanjye iri inaha i kigali eh, nyagatare rw'imiyaga aho bita bwera eh, ndetse n'abari i kayonza n'abantu dusengana hano kacyiru merediye Eh, ni itorero adeperi Mm, ubwo nkaba mboneyeho no gusuhuza eric bagira ubusa na venise nshimiyimana n'abandi bose bakora ku ijwi rya amerika murakoze
yesu niyumva amabwire nk'uko abisiga bigenza yesu niyumva amabwire nk'uko abisiga bigenza rubanda bamutuye agahinda abantu iratoyisha ntayibaze kari bugende akamuvuma akaba nka wa mutini bari bazi kari bugende akamuvuma nka wa mutini pirato wamugize umwere mu maso y'abamushinjaga atinya imutiyana namwe muzapfa ururenzo rwabo yesu niyumva amabwire nuko ab'isi babigenza yesu niyumva amabwire nuko ab'isi babigenza umunara w'isiro wamo njya nibuka bo wagwiriye bari cumi n'umunani bapfuye nabo kubwana abo ngabo umunara wagwiye cyangwa bukirato yishe ntabwo barabanyabyaha kudusha niba uzi ibiruta ibyacu ahubwo nimutihana mwese muzapfa ururenzo rwabo ahubwo nitutihana twese tuzapfa ururenzo rwabo yesu niyumva amabwire nuko ab'isi babigenza yesu niyumva amabwire nuko ab'isi babigenza yesu niyumva amabwire nuko ab'isi babigenza reka dukomeze twumva aka karirimbo ka nyakwigendera kizito mihigo kitwa duse nui
Thank
arakoze cyane nyakwigendera kizito mihigo kudusurutsa muri iyi ndirimbo yise dusi nui imana imukomeze aho ari mu iruhuko ridashira mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika itangariza ibiganiro byayo i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turacyari mu kiganiro dusuruke abitegura kujya mu misa cyangwa mu isabato kuri uyu munsi wa noheli ndabashuhuje kandi mbifuriza noheli nziza dukomeje gutumikira abakunzi badusuruke tubaha akanya ko kwifuriza ababo noheli nziza n'umwaka mushya wa bibiri na makumyabiri na kabiri Eh, ku murongo wa telefone tukaba twakiriye undi mukunzi wa radiyo mudatengwa ijwi rya amerika akaba ari filomene byarugaba uherereye mu gihugu cya mozambique mu mujyi w'imaputo filomene uraho urakomeye mbaho meze neza muraho namwe Eh, turaho natwe murakoze cyane ndatangira mbifuriza mwebwe mwakiriye umwaka mushya muhire imana ibahe umugisha bwa mbere na mbere mbifuriza umwaka mushya wanjye nyakamegere alexia uri mu karere ka nyanza na papa wanjye byarugaba john mbifuriza abavandimwe banjye bose umwaka mushya muhire mbifuriza abuzukuru rwanda ruhira faranswa bose aho baherereye bose umwaka mushya muhire mbifuriza umwaka mushya muhire umusaza wanjye witwa yanike uri mu gihugu cy'ubufaransa n'umuna wanjye nowera uri mu gihugu cya alemanye bifuza umwaka mushya poromosiyo yanjye ya do- ya bibiri na makumyabiri n'umunani apade bifuza umwaka mushya umuryango wanjye nashatsemo uri ku gisenyi hanyuma ndifuriza umwaka mushya kitari uri mu gihugu cya mozambique abatuye shatare abatuye benfica aho bahereye hose hose hose ndabifuza umwaka mushya muhire murakoze murakoze cyane reka nifurize bivuye ku mutima inshuti zanjye abakunzi banjye ah, abavandimwe hirya hino ku isi abanyarwanda bose muri rusange abankunda n'abankurikira bose rwose muri rusange ndabifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri Ye, ndangiza rero ah, ndagira ngo mbabwire ko nkibazirikana Ah, muri urwo rwego rwo kubazirikana ndi umuntu rwose utazabicisha irungu na rimwe niyo mpamvu nabateguriye indirimbo nziza nise crazy night ni indirimbo rwose ibyinitse bashobora kujyaho ba- kuri youtube bakayireba iyo ndirimbo rero ndagira ngo muyumve isohotse uyu munsi rwose kuri ah, kuri noheli ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe iyo ndirimbo ikaba iri kuri youtube yahageze uyu munsi n'abibutsa ngo kuri cano yanjye yit- ni Mr D ah, Rwabugiri mujyeho mukore subscribe kugira ngo ibyo nzajya nsohora byose bizajye bibageraho nk'ibisohora muzajya muhita mubibona Mu- ni ibyo ngibyo mukomeze mugubwe neza iminsi mikuru myiza muryoherwe cyane ndabakunda
Let me thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ndamaramaje kugukorera mwami. Ibyo wankoreye nibyo byampinduye. Let me thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let me thank you, Jesus.
we yari umuhanzi Mr D wadusurutsaga mu ndirimbo ye yise thank you Jesus gahunda yadusurukiye kuri uyu munsi udasanzwe wa noheli ikaba ihumuje nshimiye mwese mwitabiriye iyi gahunda mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa na noheli kandi ntimwibagirwe gukomeza gukurikira izindi gahunda twabateguriye ziri buhite mu kanya kaza ejo ku cyumweru ntimuzacikwe na murisanga aho venise nshimiyimana azabageza agasaro ka buraga ndetse na dusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacike yari igedoneye icyubahiro wabateguriye kandi akabashyikiriza gahunda yadusurukiye y'uyu munsi imana ikomeze ibane namwe naho ubutaha